Iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyabo vyo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese duteramanye kuri uyu munsi wa gatatu itariki zibiri ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na frederic nkikije ateramije ibiganiro vy'uyu munsi ikitumura ucucikura igihumbi turayakenye rwose bararwara inzoka abantu ugasanga nyene bi- ba- ba- bitunye ibiyoka ugasanga nyene bamerewe nabi nta mwana wine wacu usanga amerewe nabi neza kubera amazi mabi uyu ni umunyagihugu wo mu kirundo avuga ku kibazo c'amazi muri iyo ntara ni inkuru co kimwe n'ayandi makuru twateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu alphonse namutseneza alphonse umwanya ni wawe udushikiriza amakuru waduteguriye
mwaramutse neza frede mwaramutse neza mwese muriko murakwirikira ano makuru muri leta zunze ubumwe za amerika abakenguza amateka bob kaze wo muri leta ya pennsylvania na chris cons wo muri leta ya delaware nibo biyamenyesheje kuri uyu munsi wa kabiri ko bashigikiye ya masezerano leta zunze ubumwe za amerika na vya bihugu bitanu rutura vyo ku isi vyasezerana na iran yo guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda abo ba- rero bagize igitigiri ca mirongo itatu na batatu ku gitigiri ca mirongo itatu na bane bakenewe kugira ngo iyo nteguro y'itegeko ishobore kuja mu ngiro umudemokrate Cardin yogira uwa mirongo itatu na bane aracariko aravyiyumvira O- perezida obama rero akeneye abakenguza amateka mirongo itatu na bane n'abashinga amateka ijana na mirongo ine na batandatu kugira ngo iryo tegeko rije mu ngiro ariko rero arashobora gukoresha ubushobozi amategeko amuha mu gihe batoretora papa francis umwungere wa kiliziya gatolika yasabye ko abapatiri botanga ikigongwe ku bakenyezi bireze igicumuro co gukorora inda bitandukanye cane cane n'umugenzo urukristu wa kiliziya y'i roma ivyo yabisabye mu gihe himirije gutangura umwaka witiriwe ikigongwe uzotangura mu kwezi kw'icumi na kabiri mw'ikete ryandikiwe i vatikano ku munsi wa kabiri papa francis yavuze ati ndazi ko hariho abakora abakorora inda babishatse kandi bakabifata bisanzwe ati ariko hariho abandi benshi bakora ico caha kubera atakundi bari bugire ati rero abapatiri barakwiye guha ikigongwe umukristo ireze afise umutima wo gusaba imbabazi umwungere wa kizira katolika yongera amenyesha ko hari abakorora inda kubera bakandamijwe canke babitegetswe ati narahuye n'abagore benshi bagendana umubabaro amurira n'imikomere ku mutima ubuzima bwabo bwose kubera ico kintu bagikoze batabishaka kandi atakundi bari bugire ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu nico gitigiri c'impunzi zimaze guhungira mu bihugu vya buraya ziciye mw'ibahari mediterane muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo vyamenyeshejwe ku munsi wa kabiri n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukwirikirana uruja n'uruja rw'abantu kw'isi abo benshi baca mu mazi ari nko kwiheba bahunze ubukene n'ingwano birangwa cane cane mu bihugu vy'abarabu no muri afurika ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu na bine baciye mu bugirigi ijana na cumi na bine mu butaliyano abandi baca muri espanye no mu izinga rya malte muri abo baca mw'ibahari mediterane ibihumbi bibiri n'amajana atandatu barapfuye kubera ubwato bwatwawe bukibira babakar balok avugira ishirahamwe ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu nhcr yamenyesheje radiyo ijwi rya amerika ko ibihugu bi- bitegerezwa gufata nka nkama ico kibazo naho usanga bimwe bimwe biriko bira- biri- birica amatwi bibuza impunzi kwinjira canke ngo hinjire bake bake ibihugu vya burayi vyaheruka impunzi nk'izo mu ngwano ya kabiri y'isi yose muri leta ya kentucky aho ni muri leta zunze ubumwe za amerika kim davis yaranse kura- kuraganisha abageni babiri bashaka kurongorana basangiye ibitsina naho sentare gasamburamanza y'ico gihugu irutse kurekura ubugeni nk'ubwo abo bageni babajije umupfasoni kim davis, davis itegeko yitwaje kugira ngo ntabashingire At- nawe ati jewe nitwaje ike- itegeko ry'imana mu rwandiko yashikirije ku munsi wa kabiri yavuze ati mu gihe nobikora vyomvuna umutima ubuzima bwanje bwose ati rero si ikibazo co kudashaka kurunguza abadahuje ibitsina ati ni uburenganzira mpabwa n'ibwirizwa shingiro rya amerika rijanye n'amadini Ubush- umushikirizamanza wo wo muri leta ya kentucky jacques conway yaramaze gusaba inyamiramabi ngo yige ko iyo nyifato y'uwo y'uwo mukarani ari ukwegenza nabi mu kazi mu gihe yobandanya yanka kuraganisha abantu bahuje ibitsina arashobora guhanishwa ihadabu rikomeye canke akanafungwa kuko azoba arenze itegeko rya leta zunze ubumwe za amerika riha uburenganzira abahuje ibitsina kurongorana muri ukraine haravugwa abasoda babiri bapfuye biturutse ku grenade yatewe ku munsi wa mbere aho hari mu gihe hari imyiyerekano yabereye mu gisagara ca kiev mu gihe inama nshingamateka yari ishashe kugira ngo itore itegeko riha ubwigenge intara zishaka kwiyongora kuri Ukraine zishigikiwe n'Uburusiya. Abantu ijana mirongo ine niyo bakomerekeye muri iyo myirekano kandi benshi ni abajejwe gucungira umutekano abashika mirongo itatu nabo baramaze guhagarikwa n'igipolisi kugira ngo babazwe. Benshi muri abo nabari mu mugambwe n'amashirahamwe adashaka ko igihugu ca Ukraine gicibwamwo imigwi ari nabo bateguye myirekano bagizwa kandi ko aribo bateye bateye magrenade imaze guhitana abantu batatu
urakoze alphonse ku makuru uheje kudushikiriza umushikizamanza kizigenza wa repubulika y'uburundi valentin bagorikunda yasohoye itangazo aho yamenyesheje ko abandi bantu bane bari mu bagirizwa ubwicanyi bwa lieutenant general adolphe nshimirimana barengutse kugira ngo bumvirizwe n'abashikizamanza mu ntumbero z'amatohoza nk'uko tubisoma muri iryo tangazo valentin bagorikunda umushikizamanza wa repubulika y'uburundi yahaye abamenyeshamakuru amazina y'abapolisi bafise ipete rya kaporara naya akurikira uwa mbere ni miburo matiyasi uwa kabiri ni mubona renova uwa gatatu nawe niyo nkuru filibert uwo musirikare nawe afise ipete rya premier sergent major yitwa bigira umugisha kado abo bose rero igihe bazanwa muri parike nkuru y'igihugu ngo bumvirizwe basanze natwe ariho turi turi turindira ino tangazo uko ari bane babiri babiri basangiye menote ku maboko bari bambaye impuzu z'igisivile kandi bose nta birato bari bambaye baramaguru masa bashoboye kutubwira ko bafungiwe mu gasho k'iperereza haraciye indwi zibiri muri iyo minsi yose bamaze ngo ni ubwa mbere barengutswa imbere y'ubutungane byongeye ngo nta n'uburenganzira bwo kurondera umushingwamanza bafise ikindi naco batubwiye nuko n'imiryango yabo ataburenganzira ifise bwo kuza kubaraba ku bijanye no kubaho kwabo batubwiye ko baryama hasi ku isima ataco bifuka cyangwa ngo bisasire bamwe muri bo batubwiye kandi ko bafungiwe ahasanzwe hari akazu ka sugumwe ku bijyanye no gufungura naho ngo bagaburirwa rimwe ku munsi bagafungura umuceri n'ibiharage twababayeje ko babahohotera barabihakana yamara mu maso byaboneka ko barushe kandi umwe muri bo yari afise ibikomere ku tugufa turi mu iteranirizo ry'ikiganza n'intoke uwundi nawe yari abyimbye iruhande y'ijisho nayo ku bijyanye n'ibyo bagirizwa bamwe muri bo batumenyesheje ko bagirizwa gushaguhirika ubutegetsi ubutegetsi uyu musirikari muri bo we yatubwiye ko haciye akanya gato abwiye ico yagirizwa aho rero yatubwiye ko yagirizwa ko umunsi umwe yoba yaravuze yuko lieutenant general Adolphe Nshimirimana azokwicwa ivyo rero bagirizwa uko ari bane barabihakana banibutsa ivyo bagirizwa mu kubitubwira bamwe muri bo baduka bagatwenga ngo kubwabo birabarengera ku bibazo byose twari dufise nta nyishu zabyo twigeze turonka mu byo twari tumenyereye iyo dutumye ko twara turonka igipapuro kiriko itangazo nyene kurisohora nawe akarisomera ku vyuma vyacu bifata amajwi yemewe no munsi umushikirizamanza wa Republika Valentin Bagorikunda ntiyigeze aza naho turi yarungitse umuntu aduha itangazo ku mpapuro ejo aho bukeye tariki zibiri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana azoba kwije ukwezi agandaguwe mukamenya ko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza yari yatanze ikiringo c'indwi imwe kugira ngo abamwishe bazobe bamaze kumenyekana i Bujumbura leta yishatse ijwi rya Amerika uyu munsi mu rwanda inama nshingamateka umurwi wa depute watoye integuro y'iteko rigenga uburyo bushasha bwo gutanga amafaranga y'imfashanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza hamwe n'abiga mu mashuri makuru iyi nkuru twateguriwe na mugenzi wacu eric bagira ubusa uyu wari umunsi wa kabiri w'abadepite biga ku mushinga w'itegeko rigena imitangirwe y'inguzanyo ku banyeshuri biga muri kaminuza n'amashuri makuru abateguye uyu mushinga wamaze kwemezwa n'abadepite bavuga ko bimwe mu biza ku isonga byibanzweho ku bazahabwa inguzanyo ari ubushobozi bw'abayikeneye ndetse n'amasomo afatwa nk'ari ku isonga abayize bazateza igihugu imbere ni umushinga w'ingingo mirongo itatu wakuruye impaka ndende ku badepite hafi kuri buri ngingo ziwugize uyu mushinga uteganya ko uhawe inguzanyo aba agomba kugaragaza ubushake bwo kuyishyura nyuma y'icyumweru abonye akazi bamwe mu badepite bagasanga icyo gihe ubwacyo ari gito bafatiye ku muryango nyarwanda ahanini urangwa n'ubukene mubyibuke imwibuke iminsi yayo ukijya ku mukoresha ugiye gukora akazi waraguzaga na taransiporo ukayiguza icumbi wabaga wagujije ibigutunze muri uko kwezi wabaga wagujije wajya bari wajya muri segiteri pirive ndetse umukoresha akakuguza isangaho ntibutangira kwishyura inguzanyo nagira ngo tube puratike gusa naho ubundi byo ingingo nk'uko babivuze ni ngombwa ariko twagomba gutanga igihe cyumvikana tuzi ko cyashoboka kuko n'ibintu twanyuzemo twese tuzi hari igihe umuntu abona akazi ukagira periyode dese urumva mu mezi atatu ariko tumuhaye periyode tukavuga ati umuntu atangiye kubona akazi kazwi guhera ku mezi atandatu ubonye ko abonye ka kontara definitive yatangira kwishyura ntacyo byahombeshamo leta eh, ikigo cy'imari kuko n'ubundi utarabona akazi bari babyihanganiye ariko tugatanga iyo periyode umuntu akaba azi ko apure sigisi mafu byaba byanze ku buryo bagufata n'ibihano njye numva aribyo byaba kirere kugira ngo tujye dushingira ku masezerano tutanazi kandi hari itegeko ubonye akazi kandi aba agomba guhita amenyesha umukoresha we ko yigiye ku nguzanyo ya leta umukoresha nawe akabimenyesha banki y'igihugu itsura amajyambere brd yahawe izo nshingano igatangira gukata amafaranga yumvikanyweho hagati y'umunyeshuri na leta umukoresha atabikora agahanishwa icumi ku ijana y'inguzanyo umunyeshuri yatse ibi nabyo hari abadepite basanga ari umugogoro ku mukoresha uba utazi iyo amasezerano yashyiriweho umukono ayo masezerano yashyizweho umukono n'abantu babiri yubahirizwe n'abantu babiri tudashyizemo umuntu wa gatatu wo gusa kwinjiramo kandi no muri ya masezerano njye nagiranye na banki nta hantu yagaragara ku muntu witwa umukoresha ndumva ari igitekerezo nagira ngo mvuge ijambo ryancitse ntabwo ari ukuvuga ngo nifashe kubera kwifata ijambo ryancitse sinabanisha kurifata ariko nicyo gitekerezo sisiteme ubundi irubakwa amabanki azi uko abikora bakishyuza ntabwo numva izi mpuwe zije kugirirwa banki zikinjizamo umukoresha ntahuriye n'abantu bisezeraniye uburyo ba- bazagurizanya n'uburyo bazishyuzanya nta hipoteka irenze ubwenge bw'umuntu kandi ubwenge bw'umuntu umuntu watsinze kurusha abandi ni invesitimenti rero iba yizeye kuko i- aba yizeye kuziga azagenda akiga akaza agatanga umusaruro akishyura niyo mpamvu rero ngarutse ku gitekerezo cy'uko ibadani idakwiye kujya ku muntu wa gatatu udafite aho ahuriye n'amasezerano y'abantu babiri tukaba twamuvanamo abantu babiri bagashaka uburyo bazishyurana kandi mu by'ukuri birashoboka minisiteri y'uburezi mu rwanda yisanga uyu mushinga uzakemura ibibazo bitari bike bigamije kudaca iruhande mu kwishyuza abagiye ku nguzanyo ya leta bwana papiyasi musafiri ni minisitiri w'uburezi mu rwanda mu buryo rwo kugira ngo itegeko rishya rizashobore gukemura ibibazo byari biriho byo ko leta itanga amafaranga ariko amafaranga ntagaruke kimwe rero inshingano ikomeye ni uko ari inshingano yahawe umukoresha kuko amafaranga menshi aturuka ku mushahara kandi umushahara utangwa n'umukoresha birumvikana ko umukoresha afite uruhare rukomeye cyane kugira ngo nibura ah, ijana ku ijana ry'amafaranga atangwa nk'inguzanyo ashobore kugaruka bityo yunganire no kongera umubare w'abanyarwanda ah, muri rusange bazashobora kugerwaho n'iyi serivisi yo guhabwa inguzanyo kuri ubu leta y'u rwanda iracyafite miliyari mirongo inani z'amafaranga y'u rwanda yishyuza abigiye ku nguzanyo yamaze kubona icumi gusa ufatiye ku miterere y'akazi mu rwanda rimwe na rimwe kabura igihe kitari gito n'ukabonye ntikabe gafatika cyangwa ngo karambe bishobora kumvikana nk'ibizagora leta mu kuzaronka amafaranga yiteze kuzishyuza buri wese iguriza yiga kaminuza n'amashuri makuru umushinga w'itegeko uteganya ko umunyeshuri azajya yunguka cumi na rimwe ku ijana y'amafaranga yigiyeho nk'inguzanyo hagendewe ku mushahara azaba afata ku kwezi kandi ko bizaba bireba abafite akazi gusa leta ihagarariwe na minisiteri y'uburezi izajya ikora urutonde rw'abemerewe inguzanyo irushyikirize brd ku ikubitiro uyu mushinga w'itegeko rishyura reba abanyeshuri bagera ku bihumbi cumi na bibiri bakazagabana miliyari makumyabiri n'icyenda z'amafaranga y'u rwanda kandi abateguye uyu mushinga w'itegeko bashimangira ko amafaranga nk'aya azakomeza gutangwa mu gihe kirekire gishoboka ni umushinga witezweho kuzakemura ibibazo byose byagiye byumvikana mu mitangirwe ya buruse eric kabagirubusa ijwi ry'amerika i kigali abanyangigo mu gice kitari gito c'intara ya kirundo barafise ingorane zo kuronka amazi meza benshi bakoresha amazi y'ibiyaga mu kumesura koga no kunywa maze bigatuma bagwara ingwara ziturutse ku isuku rike iyi nkuru twateguriye na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
aha ni ku nkengera z'ikiyaga gwihinda neza na neza ku mutumba wa Cebu uri muri komine kirundo muri ico kiyaga bamwe bariko baravoma abandi bariko baramesa abandi boga amazi y'ico kiyaga niyo akoreshwa ibintu byose vyankenerwa mu buzima bw'abanyagihugu baba kuri uwo mutumba iki kiyaga cyitwa nde guhinda amazi yo, yo muri iki kiyaga mwebwe abafitiye akamaro akahe turayanywa turayatekesha twongera tukayamesuza aha ndagusanze ubu uri kuyakoresha iki ndiho ndayamesuza ako kabiri uje kugakoresha iki kuvoma wewe aya mazi nawe wari kuyakoresha iki ndayogamo Sera nitwa Macumi Yohana mvuka navukiye ngaha mugabo amazi ma- naya nyene tunywa nta yandi tunywa hanyuma bari- barigeze kudukorera icyuma hariya hirya nta twagikoreye ko amezi atatu yonyine gusa kica kirapfa ibizi tunywa ni ibinye navutse itanu na gatatu gusa imyaka mirongo itandatu niyo niyo maze nywa iki kiyaga uko kubura amazi meza bifise ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu bayanywa amazi meza uriko urayanywa ntagira ibirohe mugaya uyabonye gutyo buke mu gitondo usanga afise ibirohe murayateka tuyateke mbe izo nkwi mbe urabona nka ah, tum- tumugaragu Rero inkwi zo- zoteka ayo mazi agateka n'ivyo kurya uriko urarya we- wokura ingaruka mbi ni inzoka zu- gusa twimbura mu- mu- mu- mu ntuza mu mubiri wacu twinywera nyene uruzi rwonyene rwo twinywera urunyene rwa- rw'ihinda Eh, eh, nibwo tunywa ababishoboye nabo barasuma nyene bakayasumira ku kibuga c'indege kwa rashidi niho hari icyuma bayavoma naho nyene kivoma abafise amagare nayo badafise amagare ntibayanywa nk'umuntu watumye nk'umunyonzi araheza akamuha nkangahe ikidomora uco kigura igihumbi turayakenye rwose bararwara inzoka abantu ugasanga nyene bi- ba- babitunye ibiyoka ugasanga nyene bamerewe nabi nta mwana wine wacu usanga amerewe nabi neza kubera amazi mabi mu gisata ca leta kiraba ivyo gukwiragiza amazi meza baremeza ko intara ya kirundo iza ku isonga mu bukene bw'amazi meza n'ubwo bemeza ko habaye gutera intambwe mu myaka iheze apolinere sindihebura ni umuyobozi w'ubuhinga mu gisata ca leta co gukwiragiza amazi meza ikintu nagomba kubanza kuvuga ni uko intara ya kirundo mu bijanye n'amazi meza na cane cane mu gihugu hagati aho twebwe tujejwe ariyo ntara iri inyuma y'izindi uyu munsi eh, duharura ko iri ku rugero rw'u- rwa mirongo itatu ku ijana mu bijanye no gukwiragiza amazi meza mugabo rero naho mwumvise ibiharuro ari bitoya bigaragara ko twateye intambwe kuko mu mwaka wa bibiri na cumi yari kuri cumi na gatanu ku ijana Eh, muti none ibyo biharuro byaduze gute hariho ibikorwa byaranguwe ku buryo leta y'u Burundi yahawe eh, ni banki y'abadagi ijejwe iterambere ibyo rero byatumye tuduza urwo rugezo ruva kuri cumi na gatanu rugera kubwo turi kuri uyu munsi rwa mirongo itatu ku ijana ibyo bikorwa navyo bikaba byaranguriwe muri provensi yose ya kirundo hubatswe imigende yaba ikoreshwa n'amapompo canke iry'amazi dufatira hejuru hanyuma akimanura iyo bita gravitaire Kuvuga harubatswe za rusengo harubakwa n'amariba akoreshwa n'amapompo mugabo ajya eh, bapompesha amaguru canke amaboko intambwe yatewe irashobora gusubira inyuma abanyagihugu babifisemwo uruhara ariko igisata co gukwiragiza amazi meza ntikireze amaboko apolinere sindihebura impungenge ko ivyo biharuro bishobora gusubira inyuma turazifise ahanini abanyagihugu ubwabo barabifisemwo uruhara uko turiko tugendagenda dusuzuma izo nyubakwa z'amazi nyene zimeze urasanga ugasanga hari aho hari icibwe ugasanga eh, hari aho batabungabunze neza uyu munsi turiko dukora ivyigwa kugira ngo turonke ibiharuro dushobora gushikiriza eh, leta y'uburyo bukenewe kugira ngo ibibazo mubona namaze kuvuga bi- bi- bive mu nzira bitorerwa umuti ikindi naco turiko tugiranira ibiganiro mu buryo butandukanye n'abagenzi ba b'igisata c'amazi meza kugira ngo nabo bashiremwo uburyo gutyo iki kibazo ca kirundo gitorerwa umuti vuba kuko koko nk'uko nabivuze biragaragara ko ari intara iri inyuma y'izindi mu bijanye n'amazi meza aha mwomenya ko amakomine abangamiwe cane ari komine bugabira kirundo na busoni mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tubihute inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika risameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno ni umwanya w'ikiganiro amerikana cereka ibyaranze leta z'ubumwe za amerika muri kahise hamwe no muri ibi bihe tugezemwo dutega amatwi mugenzi wacu thomas kamirindi yakiduteguriye
The Bill of Rights ni itegeko rimaze imyaka magana abiri na makumyabiri n'itandatu muri leta zunze ubumwe za amerika hari mu kwezi kwa cyenda umwaka w'igihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ubwo inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress yemezaga itegeko ryimakaza uburenganzira bw'ibanze bwa buri muturage bise the bill of rights ubwo burenganzira se ni ubuhe nibyo tugiye kurebera hamwe muri make cyane ikaze mu kiganiro amerikana the bill of rights igizwe n'ingingo icumi ishimangira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka uburenganzira bw'itangazamakuru n'uburenganzira bwo kwihitiramo idini ushaka nta dini na rimwe guverinoma igomba kwimika nk'idini ry'igihugu mu yandi magambo amadini yose arareshya nta dini rya leta ribaho the bill of rights iha abaturage uburenganzira bwo guterana uburenganzira bwo gusaba leta ibisobanuro n'uburenganzira bwo gutunga imbunda yimakaza kandi ko umutungo w'umuntu ari ntavogerwa ibuza ko umuturage asakwa ku maherere cyangwa ko ibye bifatirwa n'inzego za leta itegeka ko urubanza rw'umuntu uburanishijwe rwihutishwa ku buryo bushoboka bwose ko umuntu aburanishwa n'urukiko rwa rubanda bita juri rutabogamye kandi akaburanishwa mu ruhame the bill of rights ibuza ko mu rukiko umuntu yitangaho ubuhamya bumushinja ibuza ingwate ikabije niba umuntu agomba gufungurwa by'agateganyo ibuza kandi inkiko gutanga ibihano bya kinyamaswa urugero ni nk'ibihano bituma umuntu agira ububabare ubwo ari bwo bwose cyangwa bimutesha icyubahiro cye cya kiremwamuntu iyicarubozo rero cyangwa se torture imirimo y'uburetwa ibyo byose birabujijwe mu bihano bishobora gutangwa n'inkiko hano muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko byimakazwa n'itegeko nshinga igice cya bill of rights iri ni ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana kibagezaho ibyaranze leta zunze ubumwe za amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo itegeko ryitwa the bill of rights rimaze kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mu kwezi kwa cyenda mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda ntiryahise rishyirwa mu bikorwa kubera ko ryagombaga kubanza kwemezwa na leta imwe ku yindi zigize igihugu byafashe imyaka ibiri kugira ngo umubare wa ngombwa wa leta zaryemeje ugerweho nibwo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe the bill of rights yinjijwe burundu mu itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika intego yaryo ni iyo kubuza leta guhohotera no guhutaza umuturage inshuti zacu ikiganiro amerika cy'uyu munsi ntagihumurije ndabashimiye mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi ry'amerika ribashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike twumviriza ijambo ry'intamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
gutsura ubukungu bwo muri afurika hepfo y'ubutayu bwa sahara ni igikorwa gikomeye leta zunze ubumwe za amerika ishyize imbere igika cy'itegeko rishyiraho porogaramu y'ubuhahirane rigamije gutsura no gutanga amahirwe y'ubuhahirane hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika niryo rishingiyeho ingamba z'ubwo buhahirane bizwi ku izina rya agowa abategetsi muri guverinoma abayobozi b'abanyemari na sosiyete sivile baturuka muri afurika n'abo muri amerika bateraniye mu murwa mukuru wa gabon libreville muri iki cyumweru baganira ku kuntu agowa ubu imaze imyaka cumi n'itanu ishobora kurushaho kongera ibikorwa by'ubucuruzi n'amahirwe mu rwego rw'ishoramari ku banyafurika ubu no mu bihe biri imbere imibare igaragaza ko byombi afurika na leta zunze ubumwe za amerika byumvikana ku kintu cy'uko ubuhahirane burushijeho kugira ubwisanzure no kongera ishoramari mu rwego mpuzamahanga bikenewe cyane mu kuzamura ubukungu n'iterambere no kugabanya ubukene kongere y'amerika yongeye gutora igika cy'itegeko ritsura ubwo buhahirane rizwi ku izina rya agowa mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri bituma ibicuruzwa bitandukanye bituruka ku mugabane wa afurika bigera ku masoko y'amerika nta mahoro agowa yabashije gufasha ibihugu byemerewe kujyamo kwagura ibyo bigemura muri leta zunze ubumwe za amerika no guhanga imirimo bituma ubukungu bwiyongera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane ibihugu byo muri afurika bidafite peteroli byagemuraga ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyari enye n'ibice bine ni ukuvuga magana abiri mirongo itanu ku ijana uvuye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ubuhahirane muri urwo rwego bwavuyemo imirimo ibarirwa mu bihumbi magana atatu ibyo bihugu byungukiyemo kongere y'amerika yongeye gutora yemeza ko iyo porogaramu yongererwa indi myaka icumi ibyo bigaragaza ubwitange bw'igihugu cyacu bwo kubona leta zunze ubumwe za amerika na afurika birushaho kugirana umubano uhamye mu rwego rw'ubuhahirane no mu gushyigikira ubwiyongere bw'ubukungu bw'igihe kirekire mu karere ka afurika mu itegeko rishya rireba porogaramu agowa hongewemo ingingo isaba kongera uruhare rw'abagore muri sosiyete muri politiki no mu iterambere mu by'ubukungu mu bihugu byo muri afurika biri munsi y'ubutayu bwa sahara ibi bigaragaza uruhare abagore bafite mu byerekeye ubukungu no mu buyobozi bwa gisivire mu mpande zose z'umugabane wa afurika mu nama yo muri uyu mwaka harasuzuma uburyo hashyirwa ingufu mu bicuruzwa bigemurwa mu mahanga no gutegurira abanyafurikakazi kwinjira byuzuye ku masoko yo mu karere n'ayo ku isi hose inama y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu izatanga amahirwe yo kwishimira ko porogaramu agowa yongeye guhabwa umwanya bishingiye ku byo yagezeho mu myaka cumi n'itanu ishize hanarebwa indi myaka icumi iri imbere hazanatangizwa ibiganiro ku buryo dusangiye uburyo tubona kimwe ubuhahirane hagati ya leta zunze ubumwe za amerika na afurika
iryo ryari ijambo ry'intangabanara ryabashikiriza imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera iki kiganiro twabateguriye ariko imbere yaho reka tubibutse inshamake amakuru twabashikirije alphonse
inshamake y'amakuru twabashikirije twababwiye ko muri leta zunze ubumwe za amerika abakenguza amateka bob kaze wo muri leta ya pennsylvania na chris collins wo muri leta ya delaware bamenyesheje ku uyu munsi wa kabiri ko bashyigikiye ya masezerano leta zunze ubumwe za amerika na bya bihugu bitanu bya rutura ku isi byasezerana na irane icyo gihugu cya irane rero kikaba cyaremeye guhagarika gukora ibirwanisho ruhonyanganda abo rero bashi aba bakenguza amateka babiri bagize aba mirongo itatu na batatu kuri mirongo itatu na bane bakenewe kugira ngo iyo nteguro y'itegeko ishobore kuja mu ngiro papa francis ni umwungeri wa kiliziya gatolika yasabye ko abapatiri botanga ikigongwe ku bakenyezi bireze igicumuro cyo gukorora inda bitandukanye n'umugenzo rukristu wa ekleziya y'i roma ivyo yabisavye mu gihe eh, himirije gutangura umwaka witiriwe ikigongwe uwo mwaka nawo uzotangura mu kwezi kw'icumi na kabiri ibihumbi amajana atatu na mirongo itanu nico gitigiri c'impunzi zimaze guhungira mu bihugu vya buraya ziciye mw'ibahari mediterane mu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatanu ivyo vyameshejwe ku munsi wa kabiri n'isharamwe mpuzamakungu rijejwe gukwirikirana uruja n'uruza rw'abantu kw'isi abo benshi baca mu mazi nk'abiheba bahunze ubukene n'ingwano cane cane bavuye mu bihugu vyo mu barabu no muri afurika muri leta ya Kentucky aho ni muri leta zunze ubumwe za Amerika Kim Davis yaranse kuraganisha abageni babiri bashaka kurongorana basangiye ibitsina naho sentare gasambura manza ya leta zunze ubumwe za Amerika irubutse kurekura ubugeni nk'ubwo abo bageni babajije umupfasoni Kim Davis itegeko yitwaje kugira ngo ntabashingire yabishuye ati jewe nitwaje itegeko mpabwa n'imana muri Ukraine naho havugwa abasoda babiri bapfuye bapfuye kandi biturutse ku grenade yatewe ku munsi wa mbere
inshuti mwese mukunda iradiyo jwi ry'amerika ibiganiro twateguriye bigaruke ngaha tuboneho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe n'abadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro naho mwari kumwe na frederic nkunikije amakuru nayo mwayashikirijwe na alphonse ndayikengurukiye mwakoze kudutega amatwi mugira amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.